iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda umwe mu bakandida b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wagomba kurahirira kwinjira mu nteko ishinga amategeko yakuwe ku rutonde ku mpamvu atasobanuriwe icy'ingenzi ni uko ishyaka ritahombye kuko n'ubwiyemo ni umurwanashyaka wa girini pati kandi nzi ko azakorera igihugu nk'uko nanjye nari kuzagikorera karine mawumbi wasimbujwe mubyara we ikizanye masozera muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarimu bahunze imirwano muri teritwari za masisi rucuhu na rubero baravuga ko batiteguye gusubirayo gutangiza umwaka w'amashuri nk'uko bisabwa n'ubuyobozi bw'amashuri murazi neza ko eh, aho twigishirizaga ni ahantu rwose M23 igikontorora twahunze duhunze kugeza na n'ubu ngubu turacafite e, ikibazo kumva ko twaja gukorera ahantu M23 ziri kuri twe nk'abarimu rwose biraturemereye kandi biranatugoye umwe mu barimu bahunze ibura ry'ubwiherero umujyi wa bujumbura mu burundi riri mu bikurura isuku nke mu murwa mukuru w'ubutunzi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Toma Kamirindi.
muri leta zunze ubumwe za amerika inama kaminuza convention mu cyongereza y'ishyaka ry'abademokarate yaraye itangiye imirimo yayo muri iri joro mu mujyi wa gatatu mu bunini mu gihugu chicago muri leta ya illinois ikoraniro ryafunguwe n'umuyobozi wa komite yateguye convention umutegarugori minion more hakurikiyeho umuyobozi wa komite nyobozi y'ishyaka ku rwego rw'igihugu jaime harrison uyu yabwiye imbaga ko ishyaka ry'abademokarata ryanditse amateka kuko bombi mor nawe ubwe harrison ari abirabura kimwe na kandida wa kabiri mu mateka w'umutegarugori wa rimwe mu mashyaka abiri akomeye mu gihugu iry'abademokarata ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariwe visi perezida wa repubulika kamara harris abandi b'intumwa benshi nabo bagiye basimburanwa bigera kuri hillary clinton wabaye kandida wa mbere na mbere mu mateka y'umutegarugori wari mwe nyine mu mashyaka abiri akomeye ry'abademokarate ku mwanya wa perezida wa repubulika mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ntiyatorwa yashimye cyane perezida biden n'urukundo rutagereranwa afitiye igihugu yibukije ariko inzira ndende kandi ikomeye abagore banyuzemo kugira ngo babone uburenganzira bwo gutora kugeraho abereye kandida rero ati none turimo turandika andi mateka mashya Hillary Clinton ati ejo hazaza ngaha turahageze nakwifuje ko mama wanjye na mama wa kamara baba batureba ubu muri aka kanya amateka yanjye n'amateka y'igihugu cyacu atwereka ko kujya imbere bishoboka ariko ntibyikora tugomba kubiharanira kandi tudacika intege na gato kamara afite ubushishozi n'ubunararibonye bwo kutuyobora mu nzira itujyana imbere ijambo bari bategereje cyane ni igishyika ariko ni irya perezida joe biden yababwiye ko ahaye abakiri bato abinyujije kuri kamara harris yahamagariye abademokarate bose kumujya inyuma mu bandi b'ibikomerezwa by'ishyaka bateganijwe kuvuga ijambo muri iyi minsi ine ya convention harimo barack obama wabaye umukuru w'igihugu wa mirongo ine na kane manda ebyiri ni ukuvuga imyaka umunani kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo biden yaramubereye visi perezida umutegarugori wa obama michelle obama na bill clinton wabaye perezida wa repubulika wa mirongo ine na kabiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe convention izasoza imirimo yayo kuwa kane nijoro ipfundikirwe na disikuru ya kamara harris uzemera ku mugaragaro guhagararira ishyaka ryabo mu matora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha icyorezo cy'ubushita bw'inkende kiracyaca agati n'amabuye nabi cyane buri munsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru i kinshasa minisitiri w'ubuzima samuel roger kamba yatangaje ko kugeza ejo ku wa mbere abanduye bazwi bari bamaze kugera ku bihumbi cumi na bitandatu na magana arindwi umubare w'abitabye imana wari umaze kurenga magana atanu na mirongo irindwi yasobanuye ko biteguye kwakira inkingo za mbere mu cyumweru gitaha leta zunze ubumwe za amerika yasezeranyije repubulika ya demokarasi ya kongo doza ibihumbi mirongo itanu ubuyapani nabwo bwatangaje ejo ko buzayiha doza miliyoni eshatu n'igice zigenewe abana gusa nibo ubushita bw'inkende bwibasira cyane cyane abari munsi y'imyaka cumi n'itanu y'amavuko muri rusange guverinoma ya kongo irateganya gukingira abaturage miliyoni enye barimo abana miliyoni eshatu n'igice abaturage bose hamwe ba kongo ni hafi miliyoni ijana guverinoma ya kenya irateganya kugarura undi mushinga w'imisoro n'amahoro iri mu byateje imyivumbagatanyo ikomeye mu kwezi kwa gatandatu gushize ihitana abantu byibura mirongo itanu ni minisitiri w'imari mushya john mbadi wabitangaje mu kiganiro yahaye televiziyo yigenga Citizen TV. Mbadi ni umwe muri bane batavuga rumwe na Perezida William Ruto binjiye muri guverinoma ye ivuguruye iherutse kujyaho. Avuga ko umushinga w'itegeko guverinoma yasubiyemo ariko itarageza mu nteko ishinga amategeko uteganya gusarura byibura amashiringi agera kuri miliyari ijana na mirongo itanu ni nk'amadolari miliyari imwe na miliyoni magana abiri azava ku misoro n'amahoro ku byankenerwa byibura mirongo ine n'icyenda birimo ibyangiza ibidukikije nka za plastique guverinoma ya kenya isobanura ko iyakeneye cyane kugira ngo ibashe kuzamura imishahara imwe n'imwe irimo iy'abarimu no kwishyura byihutirwa imyenda ifitiye amahanga arimo ubushinwa banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari abarwanya izamuka ry'imisoro bahise batangaza ko guverinoma igiye kongera gukora ikosa bavuga ko biteguye gusubira mu myigaragambyo
urakoze toma kamirindi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook yutube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umwe mu bakandida b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wagombaga kurahirira kwinjira mu nteko ishinga amategeko yakuwe ku rutonde ku mpamvu atasobanuriwe ubuyobozi bw'ishyaka buvuga ko nta makimbirane arirangwamo inkuru irambuye eric bagira ubusa ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi nibwo abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barahiriye kwinjira muri iyo ngoro muri manda ya gatanu kuva ishyaka fpr inkotanyi rifashe ubutegetsi mbere yo kurahira hari abadepite bari baratowe byaremejwe ko nabo bari burahire habura amasaha make ngo bitabire umuhango nk'abandi hahise hasohoka amabaruwa avuga ko batakiri ku rutonde aha twavuga nka madamu karine mawombi visi perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda iri shyaka ryatsindiye imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko mawombe yari ari ku mwanya wa kabiri abanzirizwa na depite jean claude ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka ibaruwa bwana frank habineza yandikiye komisiyo y'igihugu y'amatora ku itariki ya cumi n'eshatu ivuga ko ku mpamvu zitabaturutseho byabaye ngombwa ko mu maguru mashya uwari kandida mawombi yasimburwa na ikizanyi masozera kandi ko umusimbura ariwe wagombaga kurahirira ubudepite ni mu gihe ubutumwa yandikiye abarwanashyaka be bugakwirakwizwa ku rubuga nkoranyambaga rwa whatsapp buvuga ko frank habineza yasabwe n'ubugenzacyaha ndetse na komisiyo y'igihugu y'amatora gusimbuza mawombi karine muri ubwo butumwa frank habineza amenyesha ko ari impamvu zitamuturutseho ijwi rya amerika rivugana n'amawombi karini ryari rikeneye kumenya niba yaba yaramenye impamvu yakuwe ku rutonde kandi yari yararangije gutorerwa ubudepite yatubwiye ko nta mpamvu n'imwe azi ko byasobanurwa n'ukuriye ishyaka icyakora avuga ko kuba yarasimbujwe n'uwo bakurikiranaga ku rutonde rwatanzwe n'ishyaka nta gihombo abibonamo icy'ingenzi ni uko ishyaka ritahombye kuko n'ubwiyemo ni umurwanashyaka wa girini pati kandi nzi ko azakorera igihugu nk'uko nanjye nari kuzagikorera n'ubusanzwe dusanzwe tugikorera rero azahagararira abanyarwanda bose kandi akabahagararira neza nzi ko ashishoza areba kure ibitekerezo byacu by'abanyarwanda azabitanga nk'umudepite twitoreye ijwi rya amerika ryamenye amakuru aturuka ku bantu bizewe yemeza ko ikizanye wasimbuye mawomba ari mubyara we kandi ko bahoraga bahanganye mu matiku yambahe na njyahe mu ishyaka isoko z'ijwi rya amerika zitandukanye uhereye ku barwanashyaka bagenzi babo bakavuga ko bageze n'aho kurogana kubera guharanira imyanya kuri iyi ngingo mawombi kare yirinze kugira byinshi yadutangariza yadusubizaga muri aya magambo magufi cyane oya rere ndifashe no komenti no komenti no komenti ni ukuri niba ari inkuru uri butambutse yego uyitambutse uko nguko mubyara wawe mufite Igi- kari nakubwiye no komenti ntajya dupfa kari ntabwo wari warafashe umwanya mu nteko ishinga amategeko n'amazina uzi n'aho uzajya wicara Ere, ibyo nibyo ngutangaje Depite Jean Claude Ntezimana umunyamabanga mukuru w'ishyaka avuga ko Frank Habineza uri kuriye hari ufite amakuru ahagije yatumye Mawombi Karine akurwa ku rutonde rw'abadepite gusa hakana amakuru avuga ko mu ishyaka ryabo harimo ibibazo by'amakimbirane amakuru akatubwira ko ikizanye na Mawombi bakunze kugenda umwe aserereza mubyara we ko yaba akoresha impamyabumenyi z'impimbano ijwi rya Amerika rimaze iminsi rishaka Frank Habineza ukuriye iri shyaka ngo tumenye impamvu zo gukura ku rutonde uyu murwanashyaka we Frank Habineza mu butumwa bugufi yatwandikiye yavuze ko ibyabaye bireba ishyaka rye yanze kugira icyo abitangazaho Joseph Hakuzwe umuremyi ni umusesenguzi icyarimwe n'umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango aganira n'ijwi rya Amerika yavuze ko uburyo abadepite batorwa binyuze mu mashyaka bwagombye guhinduka cyangwa bukanozwa ariko iyo urebye imyaka ishize n'uburyo igihugu cyiyubatse harageze ku rutonde ruvaho abantu bakiyamamaza ngaha dufite egisperiyanse y'uburyo abantu biyamamariza inzego z'ibanze buriya ba meya na ba visi meya n'abagize inama njyanama z'uturere ndetse n'umujyi wa kigali ntabwo biyamamaza bashingiye ku mashyaka yabo kandi amatora araba akagenda neza abantu biyamamaza bashaka amajwi ku giti cyabo babwira abaturage ibikorwa byabo n'ibigwi byabo harageze rero ko n'abadepite tubatora gutyo ni ukuvuga abantu bagatora abadepite ariko nabo bagera mu nteko bikabaha ubwisanzure bwo gukora kuko niba urutonde rukorwa n'imitwe ya politiki imitwe ya politiki ikaba iyobowe n'abari muri executive urumva abari abari muri mu nteko basa n'abashyizweho na executive kandi mu nteko bakazasabwa kugenzura guverinoma iyo ni imbogamizi ku bw'uyu munyamakuru w'umusesenguzi uwaba yaratoye abadepite hashingiye ku mashyaka baturukamo nyuma bakirukanwa batanarahiye bishobora kumutera ipfunwe njye nakwishyira mu mwanya w'ababatoye kuko nshobora gutora urutonde kuko ndubonaho runaka nshobora gutora umutwe wa politiki kuko urutonde rwawo hasi bashyizeho runaka bwacya bamwirukanye atarahiye bwacya bamwirukanye ugasanga ijwi ryanjye ni nkaho rimfiriye ubusa kuko natoye nkuruwe nawe kuko niba unakurikiza uburyo biyamamaza biyamamaza mu mitwe ya politiki yabo ntabwo ari umwe mu ushaka amajwi yewe niba ishyaka risanze iwacu aho ntuye rije gushaka imyanya yenda nkabasengera muri adeperi nkabona uwo muri adeperi yavuyemo nta n'ibisobanuro mpawe hagombye kubaho cya kintu cyo kudefanda rwa rutonde ubwo rwa rutonde rwaba rugombye no kugira iminiti iyi n'iyi n'iyi ivuga ngo kuva ndi ku rutonde ndizera kujya mu nteko ariko kuvuga ngo natowe ariko kujya mu nteko nzinjiramo ari uko mbanje kurahira N- nimva kurahira nibwo nzaba mbyizeye ntabwo mpamya ko uwo muntu yavugira abaturage n'abatuje uretse kuba mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije havugwamo amakimbirane siho gusa basimbuje abagombaga kurahirira kwinjira mu nteko ishinga amategeko jean claude mazimpaka wo mu ishyaka fpr inkotanyi yasimbujwe germain musonera nk'uko bigaragara mu ibaruwa komisiyo y'igihugu y'amatora yandikiye inteko ishinga amategeko igaragaza abasimbujwe abandi mu badepite mirongo itanu na batatu batorwa mu matora rusange ishyaka fpr inkotanyi n'andi mashyaka bihurije hamwe bafitemo abadepite mirongo itatu na barindwi andi mashyaka agasaranganya indi myanya hiyongereyeho abandi badepite makumyabiri na barindwi batorwa mu byiciro byihariye akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi bishimiye kuba baratangiye kugurisha umusaruro bari bamaranye amezi agera kuri atatu. Ikigo cy'ubuhahirane mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba kizagura toni zigera ku bihumbi bine mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Inkuru ya Temistokle Mutijima.
turi kubona tubyishimiye cyane ababyeyi n'abagabo abana bacu bari babuze mituweli abana bacu bari babuze amafaranga yo kujya ku ishuri uyu mubyeyi wacu kagame dore tumukomeye mu mashyi turamushimiye rwose turishimye cyane akanyamuneza kari kose ku bahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya bugarama nyuma y'aho amakamyo atangiye gutwarira umuceri wabo kuva kuri iki cyumweru kuri benshi mu baganiriye n'ijwi rya amerika ingorane zari nyinshi ariko cyane cyane inzara mu miryango ku bitwa ko bejeje ibyakabaramiye nk'ubu nyine tupimuje tuzajya twabona umuceri wo kurya ariko utarapimuza ntawo twabona inzara twari tuyifite da mbese ngewe nkubwire ngo naryaga kandi ibyo ndya biri hano ku kibuga twe twabonaga harimo ikibazo gituma batatugurira none se ko umuntu yazaka akanika agacuranura imifuka yari irimo tukayijugunya tugashyiramo indi turi kubona se ko ibyinshi byamenetse hano hanze ku bandi naho imishinga yari yarahagaze ndetse baranamaze kwakira igihombo ntabwo byari ikibazo bitewe n'uko amafaranga yarabuze yo gukoresha dore nk'ubu ngubu hari aho tutarahinga kubera ikibazo cy'amafaranga ariko ubu ngubu rwose ndi kubona bigiye gukemuka nta kibazo kabisa kumwe twahingaga dufite imishinga ubu imishinga twari twarayihagaritse turi gutekereza ibindi kuvuga ati igihe ni igihe nyine ubwo twari twariyakiriye cyari igihombo n'ubu twakigiyemo hari imibare twatambutse ubu tutakiri kubara kuko umuntu yahingaga afite imibare ariko ubu gutya imibare twabaraga twamaze kuyisubika wenda turajya twakongera gutekereza ubu ikigo cy'ubuhahirane mu muryango wa afurika y'uburasirazuba east africa exchange nicyo kirimo kugura umuceri w'aba bahinzi iki nacyo kikazawutunganya cyifashishije inganda ebyiri zaha mu kibaya cya bugarama nta cyumweru cyari cyagashize ijwi rya amerika ikoze inkuru ku marira y'aba bahinzi batabazaga ku bw'umusaruro wabo wari umaze hafi amezi atatu wangirikira ku bibuga by'ubwanikiro ni nyuma kandi y'iminsi itarenze itatu perezida paul kagame akomoje kuri iki kibazo cy'isoko ry'umuceri wo mu bugarama aho yashinje abayobozi kukigiramo uburangare none hari harabuze iki kibonetse muri iyi minsi itarenze itatu bwana kibirigani seta uyobora akarere ka rusizi arasubiza ikibazo cyari gihari ni uko inganda za hano ntabwo zari zifite ubushobozi bwo kuba zagura uyu muceri wose nk'uko mubona weze ariko uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika iki kibazo cyamugezeho igisubizo gihita kiboneka habonetse rero indi kampani ze kunganiriza inganda aho buri muceri watangiye kugurwa wose uri ku mbuga noneho n'undi uri mu sitoke nabo bakurikiraho abaturage bakabona amafaranga bagatangira gukomeza ibikorwa byabo by'ubuhinzi imibare itangwa n'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'umuceri aha mu bugarama irerekana ko kuri toni zisaga ibihumbi birindwi bari bejeje kugeza kuri iki cyumweru batari bakagurishijeho n'izigeze ku bihumbi bitatu kuri ubu ariko ubutegetsi burizeza ko toni zisaga ibihumbi bine zihari ziraba zamaze kugurwa bitarenze ibyumweru bibiri abaturage ariko bagasaba ko hafatwa ingamba zirambye kuri iki kibazo n'ubutaha ntikizasubire ariko icyo tubona cyo igihe twejeje imikebe bajye twohereza inganda ziturutse hirya no hino kuko hano nta mbaraga bafite umusaruro mwinshi bakawinuba banatubwiye ko batazagura nibura ngo bahamagaze izindi nganda zidufasha icyo twe twasaba minikomu ni igihe igiciro cyasohotse bajya bagaba inganda bagendeye ku musaruro wera muri zone runaka aho kureka umusaruro weza ahantu ugurwe n'inganda kuko ziwegereye igihe rero minikomu yajya yohereza inganda ahantu hatandukanye ibyo bintu byakwikora nta musaruro wazongera gutinda ku mbuga icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere zo zivuga ko inganda zitunganya umusaruro w'umuceri aha mu kibaya cya bugarama zongerewe ubushobozi byatanga umuti urambye kugira ngo iki kibazo gikemuke mu by'ukuri ni uko izi nganda zikwiye kuba zongererwa ubushobozi izi nganda zongerewe ubushobozi iki kibazo cyakemuka kuko umusaruro uriyongera ariko ugasanga mu by'ukuri kapitale y'izi nganda iracyari yayindi kandi umusaruro ugenda wiyongera umwaka ku wundi ikibaya cya bugarama giherereye mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda kiri mu bifite ubuso bwagutse buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu rwanda na hegitari zisaga ibihumbi cumi na bitanu kiri kandi mu bifite inganda nyinshi zitorora umuceri uhahingwa aho habarizwa izigera kuri eshanu izo nazo mu mezi hafi atatu yari ashize abahinzi batangiye gusarura zari zimaze kugura umusaruro ungana na toni ibihumbi bibiri n'imisago temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarimu bahunze imirwano muri teritwari za masisi rucuhu na rubero baravuga ko batiteguye gusubirayo gutangiza umwaka w'amashuri nk'uko babisabwe n'ubuyobozi bw'amashuri ya leta n'ayigenga bavuga ko icyo bahunze kigihari inkuru ya jimishu kandi bakomera amashuri yose yaba ya leta n'ayigenga abanza n'ayisumbuye azatangira ku mugaragaro tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cyenda iki cyemezo kandi gifashwe mu gihe hashize imyaka irenga ibiri ibikorwa by'uburezi byarahagaze muri teritwari ya masisi n'ibice bimwe bitandukanye by'iya rucuru ndetse no mu nkengero za teritwari ya lubero umutekano muke uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu niwo ntandaro yo kuba ibikorwa by'amashuri byarahagaze amashuri menshi yo muri utwo duce yafunze imiryango kubera ko mirongo icyenda ku ijana by'abarimu n'abanyeshuri bose bahunze ubu bakaba bari mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo leta irasaba ko abarimu bahunze imirwano basubira mu duce baturutsemo mu rwego rwo kwitegura itangira ry'amashuri umwaka wa bibiri makumyabiri na kane bibiri makumyabiri na gatanu ijwi ry'amerika yavuganye na madamu priska luanda kamala umujyanama mu by'uburezi n'ubuzima wa guverineri w'intara kivu ya ruguru tunakuwa
murabizi ko dufite umwaka w'amashuri uzatangira tariki ibiri z'uku kwezi kwa cyenda byumvikanisha ko amashuri yose agomba gutangira haba aya hano mu mujyi ndetse n'ayo mu byaro leta irimo gukora ibishoboka kugira ngo bose bige abarimu nabo rero bahungiye hano mu mujyi bagomba gukora ibishoboka bagasubira mu bice baturutsemo amashuri agatangira bariyo ibyo birafasha cyane kugira ngo abanyeshuri bazige bameze neza abayobozi b'ibigo nabo bagomba gushyiramo imbaraga ku ruhande rwabo abarimu bavuganye n'ijwi ry'amerika baranenga icyo cyemezo cya leta icyemezo nk'iki cya leta ishobora kuba yafashe ivuga ngo dusubire ku ishuri kandi murazi neza ko aho twigishirizaga ni ahantu rwose emeventura igikontorora twahunze duhunze kugeza na n'ubu ngubu turacyafite ikibazo kumva ko twaja gukorera ahantu emeventura ziri kuri twe nk'abarimu rwose biraturemereye kandi biranatugoye nk'uko twanakomeje gutinya tukabahunga ni nacyo kintu kiri mu bimwe bishobora kuba byatuma dutinya kuko urabona izi ba nabi ni nacyo kimwe gituma dutinya munyamakuru bwana Gentil karabuka umuyobozi wa sosiyete sivile ya groupema ya gisigari yabwiye ijwi ry'amerika ko nubwo hari abarimu bahunze imirwano hari n'abandi basigaye mu bice byabo barimo kwigisha ariko uyu nawe aterwa impungenge cyane no kubona abarimu bahunze imirwano basubira mu bice baturutsemo mu gihe icyo bahunze kitararangira abakuru bakaba basaba yuko abarimu bari bari kwigisha muri utwo turere ko bagomba gusubira mu mashuri yabo kuja kwigisha yuko n'abandi bose bari kwigisha na kuriya mwaka ko waratambutse ariko ikibazo ni kimwe uzi ko dufite bamwe na bamwe bafite ibibazo uh, n'abo bayobozi ba M23 cyangwa n'abasirikare ba M23 cyangwa n'abandi bakora na M23 bikaba bituma yuko batashobora gusubira mu utwo turere ngo baje gukora baje gukora nka baje kwigisha nkara nk'abandi ariko uh, rimwe na rimwe tugasanga yuko ntabwo wahata umuntu uje kumuhata aje gukora ahantu adashaka kandi akaja gushira amayisha ge mu biba kandi ari kureba mbere y'uko iki cyemezo gifatwa hari abarimu bagiye baterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi ko mu gihe badasubiye mu bice baturutsemo bashobora kwirukanwa ku kazi kabo ariko bo ibyo ntibabikozwa ahubwo bo barasaba kwawo kugira basubire mu byaro ahari umutekano muke leta yabafasha bagakomeza ibikorwa by'uburezi mu nkambi cyane ko na mirongo icyenda ku ijana by'abanyeshuri nabo ari impunzi uyu ni bwana rishari gasore umwe mu bayobozi b'ibigo bahunze baturutse muri teritwari ya masisi akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi.
Urebye ku porusenti ijana abarimu bahunze baba ari nka porusenti mirongo icyenda n'ibiri n'abana ndetse twigishaga kugira ngo bishire binarangire icyo tubona cyakoroha nanone guverinoma igakora ni uko igomba gutegura ahantu tugomba kwigishiriza mu makambi turi tugakomeza tukahereza abana bacu uburere kuko turacyabakunze kandi tunabafitiye impuhwe bamwe mu bayoboye amashyirahamwe aharanira uburenganzira uburenganzira bw'abarimu mu ntara y'ikivu ya ruguru baravuga ko guhatiriza abarimu bahunze gusubira iwabo mu gihe umutekano muke ukihagaragara bishyira ubuzima bwabo mu kaga uyu ni bwana jean claude sebigaragara umwe mu bayoboye ayo masendika umwanzuro leta yavuze ngo amashuri afungurwe ni bizima nk'uko bisanzwe kwiga ni byiza kuko bifungura buri wese ariko noneho imbogamizi abaturage bafite muri utare rwa rya rucuru na masisi ni uko umwanzi witwa m23 agumye kuhatura ko none ikibazo nyamukuru ni uko abayobozi batangira guhahaza abarimu abarimu babwira ngo uwahunze wese nagaruke niba atagarutse ndetse baramwirukana ku kazi none urumva yuko uwo mwarimu sinzi agisanze mu kangaratete bari kwibaza umwanzi twahunze aracara aho ngaho none dusubirayo duhisemo urupfu ibyo twasabaga nka leta ni uko yagenda igahasha uriya mwanzi rero miventuruwa ikabakura mu izo neo zitandukanye zo bicariye ni uko umuturage agasubira mu bye n'umunyeshuri akiga nta mpungenge kuva aho emu makumyabiri na gatatu yatangiye gutana mu mitwe n'ingabo za kongo fardc ibigo by'amashuri menshi benshi byarafunze kuba abanyeshuri barangije hafi imyaka itatu mu buhunzi batiga biratera impungenge ababyeyi ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'abana muri Kivu ya ruguru bamwe babona ko kuva ko intambara z'urudaca zitangiriye mu burasirazuba bw'igihugu byadindije ireme ry'uburezi ku rwego rwo hejuru Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika igoma iwanyu mu ntara ibura ry'ubwiherero mu mujyi wa bujumbura riri mu bikurura isuku nke mu murwa mukuru w'ubutunzi ishyirahamwe orukam rirwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta rivuga ko abahawe isoko ryo kubaka ubwiherero rusange bariye amafaranga yagombaga gukoreshwa n'inkuru ya thierry vendayishimiye igikorwa cyo gukora isuku mu gisagara ca bujumbura catangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kirabandanya mu bice byose bigize igisagara nk'uko byibonekeza aho abakunzi b'ijwi ry'amerika babashije gushika yamara naho biri uko abanyagihugu baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bahaba bavuga ko kuba nta tuzu twa sugumwe umunyagihugu agendera ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera bigoye ko iryo suku rishikwako bavuga ko kuba ari igisagara kigendwa ntibaronke aho bifashisha bituma hari ibibanza usanga byarasibye kuko atakundi bobigenza kenshi twigumye kwiherera twigira mu ikontineri y'inaho rero tukikinga ibyo bitu byasambutse nta handi dufise tuja nta hariho kuko ugira aho mu mpangu zose ntibakwemerera banavuga ko bigoye kwinjira mu muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agutize ubwiherero muri kino gihe byanse ugenda gusaba ku muhana ngaha ku mihana kanaka nawe nyine batakuzi urumva ntibashobora kuguha ngikunda amakenga turayafise nyine ko dushobora gutegwa n'ingwana ni- imisafu ni myinshi abo banyagihugu basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijanye n'isuku mu kubarosa utwo tuzu twa sugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara ca bujumbura maze ntihagire uwuja kwitabarira aho ageze hose to dusaba dusaba ko botuzanira utuzu twashobora kwiherera mu ngaha ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'abakurikiranira hafi umunsi ku wundi bibera mu gisagara ca bujumbura no hirya no hino mu gihugu nabo ntibaja kure y'ivyo abo banyagihugu bavuga nduwimana ja umuvugizi wa orikome ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta avuga ko ata bwiherero rusange burangwa mu gisagara asigura ko n'abari bahawe isoko yo kubwubaka bariye amafaranga y'ubusa noma mu bisanzwe bategereza gufata ahantu sitarategike ahantu hahurira abantu bagahashyira nka twarete pibulike kandi iyo twarete ikama ifise umuntu ayicungera ayiraba nta bihari mbere ya bujumbi yari ya- yagombye ku- yari yiyumviye kuzishyiraho mugabo abo bazihaye baciye bazishyiramo ibintu by'ubusuma mu bisanzwe nta- nta ni- ntazo bigeze bakore nta zihari uretse pibulike nta zihari Jean Duwimana avuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twa sugumwe ngaho mu gisagara ca Bujumbura avuga ko leta ikwiye kubikurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara
hari abatagira ubuzu bwa sugumwe uri kuvuga amazu cyangwa uvuge u- ama- ama- uburiro uburiro ama- burya bwita amaresitora uburiro ubunywero hariho ubunywero henshi henshi cyane hatagira ubuzu bwa sugumwe aha muntu uze mu gisagara ni henshi hariho amakaritiye usanga batagira akazu ka sugumwe hariho ubunywero cyane cyane hajya banywera urwagwa Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera abarongoye igisagara ca Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka kugira ngo batubwire ikigiye gukorwa kuri ico kibazo yamara igihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe mu mwaka uheze uwarajejwe igisata c'isuku yaramenyesheje nawe ko henshi mu bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi ndetse n'amashuri arimwo atatuzu twa sugumwe tuharangwa tureke kwama tuzirinze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu ntibishoboka ivyo kuri ico kibazo kijanye n'isuku kandi mu gisagara ca bujumbura n'umukuru w'inama nkenguzamateka emmanuel sinzohagera kuri uyu wa gatandatu aho yari yitabiriye ivyo bikorwa yasavye abanyagihugu ko umukuru w'igihugu atosubira gufata umukubuzo abahimiriza isuku ahubwo bakwiye kubigira ivyabo mugere mudufashe mwitunganye neza kugira ngo kino kibazo c'isuku ntigisubire kububara nyir'icyubahiro birashoboka ko tubiheza tumurihurire by'ukuri ntasubire kuzo kwirwara tumwanya yirirwara kubura ifata umukubuzo oya by'ukuri ageze tuca tumaramara nk'abanyagisagara ibiharuro byatangajwe mu mwaka uheze n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi isuku n'isukura byerekana ko ingo mirongo ine na zitandatu ku ijana z'ababa mu gisagara ca bujumbura arizo zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere akaba ari nayo ya mbere mu burundi intara ya kayanza niyo yaje mu kibanza ca nyuma ku bice cumi na gatanu ku ijana naho utuzu twa sugumwe tubayabaye karusi niyo yabaye iya mbere ku bice mirongo umunani na bibiri ku ijana naho bujumbura mu gisagara bari bageze kuri mirongo itandatu na gatanu ku ijana naho twa rusange itwotwo nta bitigira bihari kuko bisa nk'aho twibagiwe thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi isoni zirisha uburozi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana